iyi mwumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye bucya mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese aho muherereye hose tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya afurika arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo n'ikiganiro cy'umuziki mbashimire rero ko mwahisemo ijwi ry'amerika ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika leta ya uganda yatangaje ko yanejejwe n'icyemezo cya leta y'u rwanda cyo gufungura imipaka ibihugu byombi bisangiye u rwanda ruvuga ko umupaka uzaba ufunguye guhera kuri uyu wa mbere mu gitondo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi yateguye inkuru ikurikira irimo n'ukuntu abaturiye umwe mu mipaka bakiriye iyo nkuru imyaka itatu yari igiye gushira u rwanda rufunze imipaka yarwo yose rusangiye na uganda mu itangazo rigufi rya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya uganda ubutegetsi bwa uganda buvuga ko bwakiriye neza itangazo ryo minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda yasohoye ikishije ku rubuga rwayo rwa twita rwo gufungura umupaka wa gatuna itangazo rirashimira abategetsi b'ibihugu byombi kuba bakoze ibishoboka byose kunagura umubano w'akarande hagati y'u rwanda na uganda ibi ngo akaba ari ibintu by'ingenzi cyane ku mibereho myiza y'abaturage b'ibihugu byombi gufunga iyo mipaka byagize ingaruka ku migenderanire y'ibihugu byombi cyane cyane ku bucuruzi bwambukiranya imipaka dore ko u rwanda rwahise ruhagarika ibicuruzwa bituruka muri uganda kwinjira muri icyo gihugu ndetse ubutegetsi bwacu bukanabuza abanyarwanda kongera gukorera ingendo muri uganda uretse guhomba imisoro n'amahoro ku rwego rw'ibihugu abaturage bari basanzwe batunzwe n'ubucuruzi kuri iyo mipaka uwa kagitumba uzwi nka mirama hills ku ruhande rwa uganda uwa gatuna hamwe n'uwa cyanika ubuzima bwabaye nk'ubuhagaraye umukuru w'abacuruzi bo ku mupaka wa cyanika emmanuel sebaganda yatangarije ijwi rya amerika uko bakiriye iyo nkuru y'ifungura ry'umupaka byatunejeje kubera ko kuva mbere twarahahiranaga abavandimwe bacu kandi tukaba twiteguye n'ubundi guhahirana mu gihe umupaka wari ufunzwe nyine urumva ntabwo twe tumerewe neza kubera ko twaracuruzanyaga twari bamwe duhahirana ariko kuva aho bafungiye urumva nta kindi kintu twari tugikora abacuruzi bagenzi banjye nabagira inama yo kugira ngo nibaramuka bafunguye umupaka bongere bakorane na bo hakurya mu rwanda nk'uko bakoranaga mbere nta buryarya burimo umujyi muto wo ku mupaka wa cyanika ku ruhande rwa uganda wo ngo wari warabaye nk'itongo dore ko ubucuruzi hakurya no hakuno aribwo bwari buwutunze umuyobozi wawo sanyu erasmus avuga ko ubuzima bushobora kugaruka muri uwo mujyi imipaka nifungura kuwa mbere buri umwe wabyumvishije yumvise yishimye cyane kubwo yatekereje kureba ko ubuzima bwenda kongera guhinduka mu buryo bwo gucuruza hakaboneka ibyo gufasha ndetse no kubutura umwanya ntube nk'uko wari umeze wagira ngo hari icyabayeho mu buryo bw'ibura ry'abantu ibicuruzwa ndetse na developumenti z'umwanya muri rusange kandi nshimira abanyakubahwa bombi b'ibihugu byombi kuba badutekerejeho bakavuga ati abantu baturiye imipaka nabo bifuza gufatirwaho bizinesi zabo zigatangira umuyobozi w'akarere ka gisoro gahanye urubi n'igihugu cy'u rwanda ebo bizimana yongeye gutangariza ijwi ry'amerika iby'abaturage muri rusange bahombye kuva umupaka wafunga ku ruhande rwacu ubu tugiye kongera gusubira mu kugenderana kuko bari barantesheje kubonana na bane wacu abavandimwe twapfishaga ntaze kuduherekereza hagira utashya ubushyitsi ntagire ubuzamo yewe n'abajyaga mu kibeho bagiye kureba bikira mariya ntibari babona aho kunyura so ni ukuvuga ngo ibyo byose bigiye kubonera nuko hari n'abantu bizeraga kuza hano bakaza baje kudusura nyine ku ma wikendi nta kindi kibazanye ari kurya ku sente zabo bapakaje natwe ngo mbonye akanya ko gusubira rubavu nkangira nkarya kufi nkongera kurya nicaye ku kivu hariya ku mwaro kandi ntaba nshaka nkanyarukira no muri goma hafi ibyo byose tukaba twarabihombye muri rusange abanyagihugu batari bake biriba bahererekanya ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga bavuga kuri iryo tangazo ry'igihugu cy'u rwanda benshi bavuga ko gufungura imipaka byari byaratinze ko atari ikintu cyazongera kubaho ati mu gihe hongeye kuvuka ubutumvikana hagati y'ibihugu byombi ikibazo kizakemurwe hatabayemo gufunga imipaka nibutse ko u rwanda rwafunze imipaka yarwo na uganda tariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa kabiri mu wa bibiri na cumi n'icyenda icyo gihe rwasobanuye ko uganda yateraga inkunga abashaka guhungabanya umutekano w'u rwanda uganda yarabihakanye ariko nayo iza gushinja u rwanda gucyura umugambi wo guhungabanya umutekano wayo ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda tukiri kuri iyi nkuru abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa afurika y'uburasirazuba nabo bashimye ifungurwa ry'umupaka wa gatuna inkuru tugezwaho na mugenzi wacu temitoke mutijima itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubunyamabanga bukuru bw'umuryango uhuriyemo ibihugu bya afurika y'uburasirazuba EAC kuri wa gatanu riravuga ko urwo rwego rushimira leta ya uganda n'iy'u rwanda ku muhate wazo waganishije ku ifungurwa ry'umupaka wa gatuna riteganijwe ku ya mirongo itatu n'imwe y'ukwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri muri iri tangazo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango bwana peter matuki yavuze ko ifungurwa ry'uyu mupaka rigiye kongerera ingufu gahunda zo kwihuriza hamwe kw'ibihugu binyamuryango avuga ko kongera gufungura iyi nzira y'ingenzi y'ubucuruzi bije kunganira ibikubiye mu masezerano y'isoko rimwe ku bihugu byo mu karere kandi bizafasha mu guteza imbere ubukungu n'imibereho mu bihugu binyamuryango binyuze mu kongera kubyutsa urujya n'uruza rw'abantu ibicuruzwa n'imirimo rwari rwarahagaze bwana matuki kandi asanga kongera gufungura uyu mupaka bizanarushaho guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere ati iki cyemezo kiragaragaza ukwiyemeza kwimbitse n'ubushake busanzwe mu bakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wa afurika y'uburasirazuba bwo kwagura no gushimangira imibanire myiza muri iki gice na cyane ko umuryango ukomeje kwaguka hamwe n'ukwinjira kwa repubulika ya demokarasi ya kongo guteganijwe uyu munyamabanga wa EAC akaba yavuze ko ubunyamabanga bukuru bw'uyu muryango bwiteguye gutanga ubufasha bwose bushoboka mu gushyigikira gahunda zigamije guteza imbere ukwihuriza hamwe kw'ibihugu byo mu karere nyuma y'igihe kitari gito ibitoro byarabaye bike mu burundi leta yafashe icyemezo mu ijoro ryo kuri uyu wa kane cyo kongera igiciro ibiciro bya lisansi mazutu cyo kimwe na peteroli byongereweho amafaranga magana atatu ibi biciro ni byo mu murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu ntara hagati hazashyirwaho ibiciro hakurikijwe ingano y'urugendo amakamyo akora ajyanyeyo ibyo bitoro eroje birikaneza arakomeza iyi nkuru ubushinganje bw'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu mu burundi ari nawe yajejwe ibijyanye n'ibitoro asigura ko iriduzwa ry'ibiciro by'ibitoro ryatewe n'uko ibiciro ku isoko mpuzamakungu byaduze ku rugero runini ibrahimu wizeye yemeza ko mezi aheze leta yemeye iratakaza amahera menshi mu gusha inyongera ku mahera y'abacuruza bazana igitoro bagikuye hanze kugira kigume ku giciro kitavuna abaguzi b'abarundi mu itangazo yasohoye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rigasomerwa amenyesha amakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ahari ibiro vyiwe yatangaje ibiciro bishasha igiciro ca esansi cahora ku bihumbi bibiri n'amajana ane ku iriti y'amafaranga y'uburundi kidugijwe gushika ku bihumbi bibiri n'amajana indwi igiciro ca mazutu ku iritiro cahora kiri ku bihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo itanu kaba kigiye ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atandatu na mirongo itanu igiciro ca peteroli cahora kiri ku bihumbi bibiri n'ijana kikaba kigiye ku bihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo itanu ku iritiro abiyunguruza co kimwe n'abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu basanga leta itabitaho abana bo ku mirwa mikuru ya politike n'ubutunzi gitega na bujumbura hamwe n'intara za cibitoke na bubanza mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi baganiriye n'ijwi rya amerika kuri uyu wa gatanu ubu ahubwo igisigaye tugiye kwiba nta yindi ngingo amafaranga yarabuze nta buzi dufise ntaki namba bashaka kutumarira mu gaco kuko nico mbona gisigaye mbona hari ubukene bwinshi yaba indimo ntizakunze aha nta cyoroshe muri kino gihugu je mbona nk'abamotari nk'ubu aho twara tuza ku majana atanu ugasanga baradushiriyeko amajana abiri cyangwa ijana urumva dutegerezwa kubyakira uko nyene nk'ubuzima nyene buhindutse nyene uko nyene igitoro kiduze burya ibindi byose bica biduga yaba inzoga yaba umuceri yaba ibiharage vanca ubwenge vrema ntibari bwaduze amajana atatu ku iritiro bari gutuma bashirako bashi ijana urumva ni ngorane nyene umukene mutera busa gusara gusubira ibiciro nyine bica biduga ata akarusho barashira ko bimeze bisi z'ababosi zikeneye veresema urumva dukora duhomba uruhombo rutegerezwa kuba kuri twebwe kuko umubosi nta kuntu babimusigurira ngo gitoro ngo badugije ngo hama ngo nabuze veresema urabona nk'ikiro c'umuceri wa nyuma warugeze kuri bibiri n'atandatu ho numva umenga bica byunyuka ibintu byose bica biduga bikarenza nk'ubu ubona byari bisanzwe bino kwibaye ndende nk'umukiringo umuntu aba agomba kwipakiza ahantu hawe ugenda ku gihumbi acagenda ku bihumbi bibiri ufise akazi kuba twara ku majana ataje ugatwara ku bihumbi bibiri ni ukubera ko ibanyagirwa tubatakira dukwita ku mutwe bidushikiriye ngaha byazimbye natwe tuca tuduza ibeyi mu kudandaza abanyagihugu rero baca bagira ingorane mu gusuma nk'umunyagihugu aca hasiga bene amamodokari ubuho bica byunyuka twiga akazi buca gahagarara kubera ibitoro byaduze nino tuzokwirirwa turashwana n'abakiriya hama dushwane na bene amamodokari uko nko kuva ngaho gushika mu cibitoke ni amafaranga igihumbi aha twaba tuhagira ku majana atanu none mva twebwe na twebwe tuzoza twiyunguza ngo tuzoza turyana n'amaguru cabure tuzogwina usanga ugiye gusuma n'irengarenga cindwa indagara n'ishashi y'amajana atanu atatu ugaca usanga n'imodoka ngo igihumbi cyose uca ubisanga ubireka abana bakarara inzara ni urupfu ruhuye mu rundi oya ntibizoroha kuko bizosaba ubwa mbere namwe tuzoshasha kugira ingorane twebwe abashoferi tuzogogwa abanyagihugu barakenye kuduza amatike naho usanga ari ingorane umukuru wa buko ishyirahamwe ry'abaguzi mu burundi nawe nyene yabona ko iki atari igihe co kuduza ibiciro na cane cane ko abegwa n'iyi kibazo batagishijwe inama pierre nduwaye iyo ivyo bibaye n'ibindi bidandazwa bica biduga iyindi ngorane ihari ni uko barahindura ibiciro batagishijwe inama bavyega bose kuko mu myaka yahera hariho umugwi uhurikiyemwo bose bakaraba ingorane zigitoraba ku isoko mpuzamakungu haba mbere no hano iwacu kugira ngo ingingo ifatwe ibe yumvikanye nuko na bose iminsi yahera ku isoko mpuzamakungu igiciro cari cabaye gito cane mugabo ngaha iwacu ntaho bigeze bahindura ngo bamanure bari bakwiye kubandanya bagumije ngaho onye nubwo ku isoko mpuzamakungu ariko kiraduga biraboneka na cane cane ko nk'iyo myaka yahera umuguzi nawe atari yanasavye yuko bamanura bari gutenyenya igitoro gifise ikibanza kininiya mu vy'ubutunzi iyo habaye ihindagurikana cane cane mu kuduga usanga n'ibindi bidandazwa byose byaduze Charles Ntirampeba umunyamabanga mukuru wa Trabu ishirahamwe ryo kunguruza abantu n'ibintu basaba leta kwihuta kwemeza iduzwa ry'ibiciro vyo kwiyunguruza gusaba ko hobaho kuraba igiciro cyo kunguruza abantu n'ibintu hafatiwe kuri icyo giciro cy'ibitoro mbere hakanafatirwa no ku bindi byose bisanzwe bihanze icyo gisata aho ndavuga ibyuma bisubirira ibindi repiyese de hoshanje amakori urabona amwe amwe yaragiye araduga ahantu henshi n'izindi mpapuro zisabwa kugira umuntu ashobore gukora akazi ko gutwara abantu n'ibintu nazo nyine za zaduze iri duzwa ry'igiciro c'ibitoro rije inyuma y'amezi menshi hibonekeza ubukene bwaco mu burundi inama nkenguzamateka yasavye leta gusubira kunengesereza ibigega vy'intega bizoza vyasahiriza mu gihe igitoro cabuze canke cakenye ariko umushikiranganji bijejwe yabwiye abakenguzamateka umwaka uheze ko ico cifuzo na leta igifise ariko uburyo butayemerera kubikora ubu eroje burikaneza ijwi rya amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
komeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika bumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu ku Burundi igisirikare cy'icyo gihugu cyateye bimwe mu birindiro bikuru by'inyeshyamba za Red Tabara byari mu Masango ho muri grupuma ya Kigoma n'iya Bijombo ho muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni inkuru umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo amakuru ijwi ry'Amerika rikesha uhagarariye amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira Joel na Munene avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na mayimayi ya kijangara na gumino ya Colonel Shaka Nyamusaraba kiri mu migwano n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara muri lokalite ya Masango iri mu birometero birenga mirongo itandatu n'umujyi wa Uvira mu misozi miremire ya Uvira harimo indambara ya igisirikare cy'abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo ni Red Tabara barwaniye ahitwa mu masango iyo mirwano abaturage bahunze bahunze bagenda bamwe imwenda abandi baje mu misozi ya uvira none niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kurwana na redi tabara muri iyo misozi yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje icyabazanye ni ukurwanya rero itabara aya makuru y'iyi migwano hagati y'igisirikare cy'uburundi n'inyeshyamba za redi tabara yemezwa kandi n'umuvugizi wa redi tabara patrick nahimana ejo ni mu gatondo kare kare ejo mu macumi n'imwe y'agatondo niho umugwi wabo waza barawuhagaritse rero urabona usubira inyuma umaze gusubira inyuma waciye wicamo imice ibiri umuce umwe uguma ngaho uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu ugana ugana ahitwa mu masango ariko naho nyene ingabo za leta tabara habaye zarabangutse zirashika hakiri kare baba bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu ariko abanyagihugu bari bamaze kuvayo ku mugoroba rero w'ejo mu masaha y'umugoroba ntitwari bwa intambara zari zahagarara ubu rero turasharindiriye bishobora gukomeza no munsi bikabandanya uyu muvugizi wa redi tabara avuga yuko igisirikare cy'uburundi gifatikanyije n'abagwanyi ba gumino batabavanye mu birindiro byabo biri mu masango no mu marimba ubu tuvugana ahantu hose nitwe tuhari nta- na- uwo muntu yabwiye nk'uyu yababeshe uwo mubwiye muti wabeshe Ne- intambara ejo zara- zari- bateye binjira mu muhana w'amasango ariko babaye bagishika indani kuko ingabo za leta itabara zabaye zarabangutse cyane ziratabara amashyirahamwe ya sosiyete sivile yo muri uvira ashinja umuyobozi wa gumino koroneli shakanya musaraba gukorana n'igisirikare cy'uburundi mu guteza intambara mu misozi miremire ya uvira we arabihakana itangazwa n'abantu bavuga ngo igisirikare cy'uburundi gifatikanije na umima kambaze ndeka uwo mumbarema y'uwundi muhamuvuga igisirikare cy'igihugu kiragufatikanya na na- na umima gute buriye he icyo kibazo ni ikibazo cyo kubazwa leta ya kongo n'ibicubazo imbibi zayo niyo izi uburundi kwambuka na diporomasi yabo bafitanye nibo babizi ibyo bica bavuga ngo ngo mufatikanya n'igisirikare cy'uburundi igisirikare cy'uburundi gifite kuvugana na leta ya kongo bakinjira bagahiga abanzi babo kubera izi ntambara ziri kubera mu misozi ya uvira hagati y'igisirikare cy'uburundi n'inyeshyamba za regitabara hari icyo abayobora amashyirahamwe ategamiye kuri leta asaba abaturage bo muri utu turere izi ntambara ziri kuberamo joel na munene ayoboye ihuriro ry'amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu misozi miremire ya uvira abasirikari b'uburundi bari muri bari mu masango barwanya rero itabara icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'uburundi ufite imbaraga asinda urundi ntacyo leta ya kongo cyangwa se leta y'u Burundi baravuga kuri iyi migwano iri kubera muri aka karere hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara ariko sibwo bwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshyamba za Red Tabara no mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri baragwanye mu myaka yashize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Kongo ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Kongo Vedaste Ngabo ku bw'aradiyo ijwi ry'Amerika Uvira mu ntara y'Kivu y'Epfo iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje amakuru y'iwanyu mu ntara abategetsi bo hirya no hino ku isi kuri uyu wa kane barahuye mu kuzirikana isabukuru y'imyaka icumi y'amasezerano ya londres mu kurwanya indwara zititaweho uko bikwiye no gutangiza ishyirwa mu ngiro y'amasezerano ya kigali yavuye mu biganiro bigamije gukangurira ubushake bwa politike mu kurandura bene izo ndwara ibyo biganiro kandi biri mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara zititaweho uko bikwiye usanzwe wizihizwa ku itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi kwa mbere temisitokiri mutijima indwara zititaweho uko bikwiye zikubiye mu matsinda y'indwara zigera kuri makumyabiri zirimo nk'inzoka zo mu nda imidido uburwayi bw'amaso bushobora kuvamo ubuhumyi buzwi nka takoma shishikara n'izindi nubwo izo zose zishobora kwirindwa no kuvurwa ziracyabangamiwe abagera kuri miliyari imwe na miliyoni magana arindwi hirya no hino ku isi binyuze mu kubuza abana kujya mu mashuri no kubuza abakuru kujya mu mirimo yabo ya buri munsi indwara zititaweho uko bikwiye zigusha abantu ubwabo ndetse n'imiryango yabo migari muri rusange mu mutego w'ubukene bukabije bwa karande amasezerano ya kigali ku ndwara zititaweho uko bikwiye azasimbura y'ibanze ya londres yatangijwe mu bihumbi bibiri na cumi n'ibiri akarangira mu bihumbi bibiri na makumyabiri ayo masezerano ya londres yashishikarizaga ibihugu nterankunga abagira neza ibigo by'abikorera imiryango itegamiye kuri leta za kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi guhuriza hamwe imbaraga no kwiyemeza gushyira imbere gahunda zo kurwanya indwara zititaweho uko bikwiye ntds mu by'ibanze amasezerano ya londres yagezeho harimo ko buri mwaka abagera kuri miliyari bahawe ubuvuzi bw'indwara zititabwagaho uko bikwiye ibyo bigakorwa mu myaka itanu yikurikiranya ibihugu mirongo itatu na bitanu byashoboye kurandura burundu nibura indwara imwe mu zititabwagaho uko bikwiye byatumye ibihugu bimaze kugera kuri iyo ntego bigera kuri mirongo ine na bitatu harimo kandi ko kugeza ubu abantu batageze kuri miliyoni magana atandatu aribo bakenera ubuvuzi ku ndwara zititaweho uko bikwiye imibare yavuye mu bushakashatsi bw'ibanze yagaragaje ko mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe wose muri rusange uburwayi bw'inzoka zo mu nda bwo mu bwoko bwa gineya bwagaragaye inshuro cumi n'enye gusa ku isi hose uwo akaba ari wo mubare muto ubonetse kuva gahunda zo kurandura indwara zititaweho uko bikwiye zatangizwa hagati mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani ibi biragaragaza ko kurandura burundu indwara zititaweho uko bikwiye bishoboka ariko kandi haracyari byinshi byo gukora amasezerano ya kigali agamije kurinda ibyagezweho muri urwo rugendo ari nako hongerwa umuvuduko w'ibikorwa mu gukangurira ibihugu kugira uru rugamba rwabyo byinjiza gahunda zigamije kurwanya izo ndwara mu z'ibanze no gushyira imbere imikoranire y'inzego zose muri urwo rugamba ibi bizatuma izo gahunda ziramba ndetse bifashe kugera ku ntego y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku birebana n'indwara zititaweho uko bikwiye kimwe n'intego ya gatatu ya gahunda y'ingamba z'iterambere rirambye SDGs mu bakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bashyigikiye itangizwa ry'amasezerano ya Kigali harimo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Bwana Edouard Ngirente, Perezida wa Nigeria Bwana Mahamadu Buhari, Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan na Minisitiri w'Intebe wa Papua Nouvelle Guinea Bwana James Marape. Bwana Edouard Ngirente yagize ati amasezerano ya Kigali ku ndwara zititaweho uko bikwiye akeneye kurushaho gushyigikirwa no kwiyemeza kuyashyira mu bikorwa mu rwego rwo guharanira ahazaza heza h'abaturage bacu no kugera ku ntego z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ni mu gihe perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan we asanga inama izatanga urubuga rwo guhindura imibereho y'abantu barimo miliyoni z'abagore n'abakobwa muri Tanzania n'ahandi ku isi bugarijwe n'ibyago byo kwandura izi ndwara zititabwagaho uko bikwiye agasanga ukwiyemeza kw'ibihugu kuzafasha mu kugeza ubuvuzi bukwiye kuri bose nk'urufunguzo rwo gukumira ikwirakwira rya bene izi ndwara mu by'ihuriro mpuzamahanga ryo kurwanya izi ndwara zititabwagaho uko bikwiye rigaragaza nk'imbogamizi mu rugendo rwo kuzirandura harimo imihindagurikire y'ibihe amakimbirane n'intambara ubusumbane mu kugera kuri serivisi z'ubuvuzi ikibazo cy'imiturire itaboneye ibura ry'amazi meza na serivisi z'isuku n'isukura zitaragera kuri bose ariko kandi madame Rebecca Greenspan umukuru w'iri huriro akanaba umunyamabanga mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe guteza imbere ubuhahirane n'iterambere asanga hakiri n'ibyuho kuva muri gahunda zo gukumira izi ndwara kuzisuzuma no kuzivura mu kwizihiza ku nshuro ya gatatu umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara zititabwagaho uko bikwiye ihuriro mpuzamahanga ryo kurwanya izo ndwara rivuga ko yari umwanya mwiza wo kurushaho kuzamura ubukangurambaga kuri bene izo ndwara no kurushaho gushyira mu bikorwa ingamba zigamije kuzirandura iryo kandi rirateganya gutangiza ubukangurambaga buhamagarira ibihugu byose kwiyemeza mu buryo bwuzuye gushyigikira amasezerano ya Kigali ku kurandura izo ndwara muri gahunda yaryo y'imyaka icumi uhereye mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO ryihaye intego yo kuba ryaranduye burundu bene izi ndwara zititaweho uko bikwiye bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu dusubire mu burundi abahinzi bo mu kibaya cya cibitoke baravuga ko umusaruro w'ibihingwa uzaba muke kubera izuba ryinshi ryateye amapfa nk'uko bitangazwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibidukikije ubuhinzi n'ubworozi muri iyo ntara inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana icyo kiyaya ibyateragiwe nk'ibigori ibiharage n'imyumbati byarumye ni mu kiyaya giherereye mu makomine ya rugombo na buganda bamwe mu barimyi bo muri icyo kiyaya mu kiringo cy'agatasi bavuga ko inzara iri ku irembo kubera uruzuba rwaturutse ku ikena ry'imvura ni mu gihe icyo kiyaya cyahora citwa ikigega cy'intara ya cibitoke ni ukuri izuba ryarabaye ndanse basha turatera ibiterwa byose biruma eme n'akamaramaza n'akamaramaza ni ukuri ibiharage ubu biba byeze ndetse n'ibigori biba byeze none byarumye nta kintu na kimwe umuntu ashobora kuronka yikorako ubu abana bariko barava ku mashuri kubera iki ubukene bwabaye ndase mu bantu inzara yabaye ndase mu bantu ubu n'uwagize ngo araturimye tw'amazi ubusuma bwace bubumurengera biragoye n'ukuri reka n'ukuri barajyaguye amapfa yateye ni ukuvuga ibiharage ntitwarose namba ibigori iyo byumye ku mugaragaro bashana inka ntizizobye ngo zibimare n'akamaramaza rero urumara twovuga ntacyo tubona tuzoshira mu nda canke tuzoheza imiryango canke abana abarimyi bo mu kiyaya co mu ntara ka mayimbo mu makomine ya buganda na rugombo bavuga ko ingaruka mbi zituruka ku ruzuba rwateye muri ako karere zatanguye kwibonekeza bano bayaze n'ijwi rya amerika bafise ico basaba leta umuntu nabyizeye cyane ati nzokwimbura ko imyaka yari iheze yari myiza ati n'ubu nkeka bizogenda neza abana nkabakurikirana bakaronka icyo barya nkakuraho n'agafaranga batangira kwishyura nk'ubu nabuze amahera yo gutanga bariko baradusaba nk'ubu n'urya n'umunyeshuri turi kumwe kubwo kubura amahera baramwirukanye twosaba n'ukuri ko yodufasha kuko turarushe guhera kuri iyi saha ubu ubu tuba dutanguye kurya ibiharage none ubu burira no kuri abana bakaryama kubwo kubura ikintu dushyira mu nkono tukajya kubw'imana yonyine yo mu igihugu leta icyo mbona yodufasha ni uko yodufasha natwe ikatugarukira kuko twarahuye n'ibyago by'izuba basha si ibintu twese twarumiwe ayo marorerwa yakozwe n'uruzuba rw'irima ryo mu mutasuro aremezwa n'urongoye igisata kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya cibitoke beatrice nyabenda yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko ibintu vyagiye vyunyuka mu nyuma kandi mu ntango y'agatasi harimo umwizero aha mu ntara ya cibitoke mu bisanzwe umwimbu twabona ko utegerezwa kugenda neza kuko imvura yari yaguye ubwa mbere mugabo hageze aho ibigori bigeze guheka imvura yaciye ihagarara ni ukuvuga ibigori byaciye bitangura kuma byo mu kiyaya kuko mu misozi umwimbu uriko uragenda neza mu kiyaya naho aho bitariko biragenda neza ni makomine abiri komine rugombo na komine buganda ikiyaya cegamiye intara ya cibitoke gicamwo inzuzi nyinshi kina ahantu rubibe n'uruzi rusizi ruri mu burengero ariko izo nzuzi ntaco zimariye ubarimyi ubu bugarijwe na kigoyi umufasoni nyabenda arongoye igisata kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi kwijukira kuvomera imirima dusanzwe tumenyereye yuko aha mu kiyaya barima cane kandi bararima ibigori vyinshi ku buryo aha mu kiyaya hahora hagaburira ahandi ngabo mva mu kiyaya bitagenze neza hariho igabanuka ry'umwimbu ritegereza guca riboneka turiko turasaba abenegihugu yuko bovyifatamo neza abegereye ahari amazi bakayakoresha n'abari begereye urusizi bakarukoresha kuko ni amazi ashobora gukora barayakoresha abahegereye abandi nabo begereye imifurege bakayikoresha kuko urashobora kugenda ugasanga n'ahegereye umufurege uriko uratemba hepfo badashobora gufata n'udusafuriya ngo bavomere haruguru muri ico gihe bica bituma inzara yiyongera mugabo twe turiko turahimiriza bene gihugu kuziganya duke baronse mu kurindirira irima ry'impeshi niko kama umuyobozi w'igisata kimwe mu vyo kijejwe harimwo uburimyi atera aba imirima yabo yononywe n'uruzuba mu kiyaya c'intara ka mayimbo cegukira amakomine ya buganda na rugombo y'intara ya cibitoki urakoze desire hatungimana hano dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro umfasha kubagezaho ya makuru buri munsi mbashimire mwese kuba muyakurikira buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi abakunda umupira w'amaguru ndamu ndamutse abo mu ikipe ya gicumbi fc yo mu rwanda dore umugani w'uyu munsi utaranyagwa amariza yonkesha imishishe murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu no kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara reka mbifurize kugubwa neza mu kanya n'icyo kiganiro cy'umuziki ntimujye kure amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na diodone cyubahiro ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nshimiye rero abagize uruhare muri ibiganiro bose ndabashimiye mwe mwese abo twari kumwe mukomeze kugira ibihe byiza mwumva izo njyana mugire wikendi nziza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona